Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu akkam nageen keessan baraadha kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nural Hudaa ammallee deebine bagaan baatii kabajamaa ramadaanaatiin isin gahe jechuun jenna inshaallahu ta'ala guyyaarraatis sagantaa addaa dhaamsa baga ittiin isin gahee isin aalii keessanii fi maatii keessanii itti dabarfattan kutaa lammaffaa isanii qabannee dhiyaanna akkuma beekamu guyyaa kaleessaa sagantaa keenya kaleessaa dabre keessatti dhaamsa tokko isanii dhiyeessine ture dhaamsi nu isanii dhiyeessinu dhaamsa daqiiqaa tokko hin caalle akkasumas ka sa'aatii jedhamu qofa irratti ergamta ta'ullee hubattanii akkasitti akka fudhattan isiniin jenna inshaallah har'a immoo dhaamsi keessan ka kutaa lammaffaa isanii qabannee dhiyaannee jirra amma gam dhaamsi keessaniitti mee sanaa dabarsinu.
Anhaa dhufuu yaa ji'a Ramadaana baga dhuftee sisimanne khayrii guddaa nu haa milkeessu rabbiin mootiin homaan dadhabne. Anhaa dhufuu yaa ji'a Ramadaana baga dhuftee sisimanne khayrii guddaa nu haa milkeessu rabbiin mootiin homaan dadhabne.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kootamaa Abdallaas Darbiyaa magaalaa Riyaadiirra. Namoonni amma gara ramadaanaan geettan jechuu barbaadu isin gaaziteessitoota raadiyoo Nuural Hudaa fi uummata musliimaa hundaan akkasumas abbaa koo kan magaalaa qoree jiraatan Abdallaa Haji Galgaluu obboleettii koo Zeyni Abdallaa fi hiriyoottan koo magaalaa qoree jiraatan hundaan baga ramadaana geettan jechuu barbaada akkasumas haadha koo kan magaalaa shaashamannee jiraatan musliimaa saafoo obboleessa koo Abdurrahmaan Abdallaa Idris Abdallah, Abdurrahim Abdallah, Muddin Khalil, jaartii koo Saadaa Muhammad, Abubakar Muhammad fi obboleessa koo kan biyya Qatar jiraatu Sultaan Abdallah fi hiriyaa koo Muhammad Abdulqaadir kan Saudi Arabiyaa Riyaadii jiraatuun Ramadaana bara kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii tokkoon baga ittiin isin gahe jechuu barbaada.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدتوتا نور الهدى رمضان كريم وربنا كان بره جري سنين جدا عن زمزم سلطي akkasumas ummattoota musliimaa guutuu addunyaa kana irratti argaman ramadaan kariim warra baranaa kan bara hijiree isiniif haa ta'u akkasumas abbaa kan koo obbo sulxii guddee fi harmee tantoo aadde maakidaa fayyoo godina arsii aanaa itosaa magaalaa tayyaa keessatti argamanii fi akkasumas abbaa mana kiyyaa tujjaara jawaaroo fi akkasumas obboleessa kiyyaa godina arsii aanaa heexusaa keessatti argamu tamaam sulxii fi amaan sulxii redwaan sulxii jamaal sulxii baga ittiin isin ga'ee warra baranaa kan bara higirii isiniin jedha hiriyaa tantoo haala gaariin tan jaaladhu kan biyya turkiyaa magaalaa istaanbul keessatti argamtu baga ittiin si ga'ee abbaa manaa kan kee wajjiin warra baranaa kan bara higirii isiniin jedhu barbaada.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitoota sagantaa Nuurol Hudaa namni dura irratti baga ittiin isin gahe jechuun barbaadu isinuma baga rabbiin ji'a jaalatamaa fi kabajamaa kanaan walumaan nuun gahe jechuun barbaada itti aansuudhaan dhaggeeffattoota Nuurol Hudaa baga ittiin isin gahe itti aansuudhaan warrootan muslimaa hundaanuu baga ittiin isin gahe ji'a jaalatamaa fi kabajamaadhaan. walumaanuu rabbiin nu haa gammachiisu isiniin jecha kan isiniin jedhu obboleessa keessan umar mahammad awwal jiraata saudi arabiyaa irraa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya gannaa sulti alii jedhama suudal arabiyaa magaalaa makkat almukarramaa irraayi namni baga ittiin sigee jechuu barbaadu awwal irratti harmeetii eejamu kadiirtan jedhamtuu fi obboleeyyanti hundaa fi akkasumas namoota na beekanii fi kan hin beekne hundaa fi akkasumatti akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga rabbiin sooma ramadaanatiin isin ga'e jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو أردفتوتا تي في نور الهدى عيد مبارك كبرنا كبره الدو ربيني سنيف نوي في ساتاسسو خانتان سيما أمة مسلمة مران بقى ربيني وقاكم توقف دبوه فرتمي توقون إسين غاية إسين إنجتشو بربادا خانتان سي هادا كيا كان قدنا بونو بدلي ترقمتو ألمي هايلي أبا كيا زينو ألمو أبوليسا كيا مزباو زينو خالدو زينو saabitoo zaynuu akkasuma obboleettii kiyya zeenabaa zaynuu asmaa zaynuu baga rabbiinii raamadaana waggaa kuma tokko dhibba afurii fi afurtamii tokkoon si ga'een siniin ga'ee jechuu barbaada akkanuma taansee immoo haadha manaa kiyya jaallatamtuu fi qaalii namaa kan saawud arabiyaatti argamtu baga rabbiinii ittiin si ga'ee jechuu barbaada ummata mara ummata muslimaa maraan bagattiin isin ga'een siniin jechuu barbaada ani kan isiniin jedhee ilma keessan rashaad zaynuu saawud arabiyaa makkarra.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا سلونين ورحمة دار أسرة وفيرو دعو قلت ومقلن كيسان جنة الفردوس سنيا كفلهم أقسم مقام كيا أحمد ولو كبيرا قدنا ولو أنا جل مقرى أقسم أبا كيا في حادة كيا في ورا كيا في قبليا كيا في حرية كيا في أقسم قند كيا في لغا كيا في أقسم أمة مسلمة شفافو بقى حقا قسم بقى قمدان بقى قمنة أقسم ورا سوما كان سوما ummate akattamuu gammachuudhaan rabbiin nu haa godhu akkasuma kheerii isa keessa jiraatu hundaa cufaa warra keessaa walumaan qoddatu rabbiin nu haa godhu akkasuma qilleensa sa'a ammaan tanaa jiru kana rabbiin salaamun najaa nu haa baasu akkasuma waan kheerii taate hundaa cufaa warra suumana kana keessaa maallaqatu rabbiin nu haa godhu warra suumee suumana saadhaa rabbiin raaqee balu rabbiin nu haa taasisu walumaan akkasuma obboleeyyan keenya warroonni asirratti nu afeertanis galatuumaa galanni keessan jazaan keessan jannatal firdoosin siniif haa kaffalamu jechaati assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh wabarakatuh.
Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu duraan dursee amantaa hordoftoonni amantaa islaamaa hundi baga ittiin isiniin gahee ramadaan mubaarak jedheera itti aansuudhaan immoo maatii kiyyaa jammara irratti jalqaba irratti harmee tiyya naziifaadhaaf bagattiin sigee jedheera ittiin aansee abbaatii jabal abbaa macaatiif bagattiin sigee jedheera ammallee deebisee obbolaa kan koo maqaa isaanii waan fixee osoo inni obbolaan kun biyya keessa jedhu kan ala jiran hundi isaaniitti bagattiin isin geessiniin jedheera inshaalla. Rabbiin raamalaan khayrii isiniif haa godhu inni kan isin ergaa isiniif dabalatu boloota keessan habaasarri jabal juubaarraa isiniin jedha. Isinis qopheessitoonni qophii nuuraan fuudhaa raadiyoon nuuraan fuudhaa rabbiin umrii keessan haa dheeressu baga keessan isiniin jedha raamadaan mubaarak jedha hunduma keessanii. irra dabarse immoo warroota amantaa amantaa diinii islaamaa hundaa itti amananuuf ergaan kiyya akka darbu barbaada.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkami qopheessitoota nuurol hudaati fi akkasuma dhaggeeffattoonni raadiyoo nuurol hudaa jirra jirtu alhamdulillah baga rabbiin soomana baranaatiin isin ga'e gaa'ii kan bara hedduu rabbiin nuuf haa godhu ammallee warra bara bara afur rabbiin walumaan nu haa godhu hundumaa ummata islaamaa baga rabbiin isiniin ga'e jecha am ani kanan ergadhu abduu umaree aliyooti magaalaa xaayifirraa namnan baga ittiin isin gahe juu ummatuma muslimaa maraa keessa'uu harmee tiyya haloo haaji abduuti fi jaartii tiyya qaalii faaximaa mu'ee haseeti ammallee abdallaa aliyyee abdallaa jiraatota aanaa jiillee dhummuugaa magaalaa sanbatee gandaa قلي جلاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota qophii Nuuraan Hudaa Ramadaan Kariim Baga Rabbi Ramadaanan isin gee kabaranaa kabara hedduu akkasuma obboleewwan tiyya kan muslimaa kan kallattii hedduutti argamtan hundumaa baga Rabbiin ittiin isin gee akkasuma haadha fi abbaa kiyya godina Arsii aanaa heexusaa magaalaa Itayyaa aaddee Diiree Bulbulaatee fi obboleenjisuu nagoo baga rabbiin ramadaanan isin gee kabaranaa kabara hedduu kan barakaa kan keere isin haa ta'u jecha akkasuma hiriyyaatii jaalatamtuu kabajamtu kan oomaanitti argamtu haliimaa ishee abduu qaadirii fi akkasuma adaadaatii jaalatamtuu kabajamtu magaalaa riyaaditti argamtu saadaa waareetiin baga rabbiin ittiin isin ga'ee nama khayrii isaa argatu rabbiin nu haa taasisu nama irraa milkaa'u rabbiin nu haa taasisu carraa kana naa kennuuf galatoomaa siin jazaakalla khayran.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu duraan dursee maqaan koo abdii mustafaatin jedhama magaalaa makkarraa duraan dursee isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo nuural hudaatiin baga geessanii jedhuu barbaade itti aansee musliima addunyaarra jiruu fi akkasuma abbaa kiyyaa fi obboleeyyan abbaa kootii fi akkasuma obboleeyyan kootii fi aanaa aalii kiyya hundaanu hiriyoota fi namoota na jaalatan hundaanu baga seensa ramadaanatiin isin ga'e akkasuma hiikkanillee isin haa ga'u ka waggaa dhufuulleetiin isin haa ga'u jechuun barbaada assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota jaalatamtoota qopheessitoota nuur alhudaa bakka jirtan maratti baga rabbiin waggaadhaan isin ga'ee kanatti aansuudhaan dhaamsiin dabarfadhu an saalii kamaal daawud akkasuma baga geessan maatii kiyya maraaf obbolaa kiyya akkasuma taajuree shayaasin abdalayyii kamaal baga waggaa geessan hundumti keessan jira akkasumas qopheessitoota nuural hudaa akka obboleettii keenya fariyaa akkasuma usmaan akkasuma sheeka keenya sheeka beekamaa doktor liwaa ul islaam baga geessanii bakka jirtanutti nagaa fi raaxmanni rabbii isin bira haa jiraatu isin jaallanna isin kabajna isiniin jenna guutuun keessan baga rabbiin waggaan isin ga'e warri hundi miidiyaa kanarratti argamtan baga waggaa geessan ka dhufuunillee rabbiin waa ga'u balaa baranaa kanallee rabbiin irraa haa qabu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa kanatti aansuudhaan ji'a ramadaanaa ji'a keerii ji'a ulfaataa kanaan bagatanii isin kan jechuu barbaadu jalqaba irratti isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaatiin kanatti aansuudhaan immoo godina Baaliyaanaa Agaarfaa ganda Odaana Geelleetti kan argaman jalqaba irratti abbaa koo Sheek Kamaal Muhammad akkasuma harmee koo aadde Maakidaa Nuureetiin akkasuma obboleeyyanii fi hiriyoota koo kanneen hafan hundaan akkasuma immoo kanneen na beekanii fi kanneen na hin beekne uummata muslimaa hundaan bagatiin isin gahe isiniin jechuun barbaada. barbaada. Jiini kun ji'a keerii, ji'a barakaa, ji'a badhaadhinaa, ji'a ittiin milkoofni rabbiin akka hunda keenyaaf taasisuu kan hin jedhu ani Muhammad Sheek Kamaal bakkan jirurra.
bismillah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota jaalatamtoota qindeessitoota raadiyoo nuural hudaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo nuural hudaa baga rabbiin ramadaanati itti isin gee isiniin jedha itti aansudhan warri kiyya kan akkaan jaaladhu haadhaaf abbaa kiyya haadha kiyya kan akkaan jaaladhu misraa taliitii fi abbaa koo hajjituufe baga rabbiin ittiin isiniin geedhaani akkasuma mootiyyuu namni dabalataan an baga ittiin isiniin gee jechuun barbaadu jaarmaya gareesmayyoota bilaalotaati akkasuma keessattuu barattoota garee kolleejjii diin islaamaa fi akkasuma amiirran garee kolleejjii diin islaam baga rabbiin itti isiniin ga'ee rabbiin warra waggaa guutuu itti deebi'u rabbiin isin haa taasisu jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu maqaan koo faayoo hajjiin jedhama wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظمتوتا في جالتمتوتا تجاجلتوتا ميديا نور الهدى علماء قنان انقفي أستاذ في وبليين كن تجاجلتوتا ميديا نور الهدى هندو مغيسانو بقرب بين جي خبجمتو في جالتمتو جي رحمني ربي خيسي الدماتو جي رمضان برخم تقوى في ربا فري في أفرتمي تكا يخاك انجليزي برخم لما في ديدمي تيم بقرب بين التنسنجي akkasuma abbaa kiyya kabajamaa fi jaalatamaa sheek abdallaa gaashoo akkasuma haadhatii kabajamtuu fi jaalatamtuu kimiyaa abdullaa alii baga rabbiin ji'a kabajamtuu ji'a raamanni rabbii keessa heddummaatu tanaan isin gahe warra baranaa kabare hedduutiin isiniin ja'a akkasuma hordoftoota miidiyaa nuurol hudaa obboleeyyan muslimaa hunduma keessanuu baga rabbiin ji'a ramadaanaa tanaan isin gahe ji'a kabajamtuu tanaan baga rabbiin isin gahe warra baranaa kabaree hedduu wanta akkan isiniin jattu siree sheek abdallaa gaashoo سعودي عربية إرا أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبي ستوتا قبي نورا دودا بقى ربين همات مسلمة وجين أيانا وقاتين إسين قاي سنين جدا أباكي يا عبد الروق أويتي هادتي يا أماني هاجي جبا كان أنا ليمو بالبلو غاندا كوجيج أفاكي ست أرقمتان ماتي كيسا وجين بقى أيانا وقاتين إسين قاي سنين جدا أكاسما أبا منكي يا كبجما في جالتما حبيب محمد كرمي ساني دنبي غنمو دائمتي يا شالو حبيب أكاسما ما maatota hunduma wajjiin baga rabbiin ayyaana waggaatiin isin ga'e isiniin jedha eessuma kiyya haajiba karaa haajijibbaa garbee haajijibbaa kan aanaa muunessaa magaalaa qarsaa keessatti argamtan baga ayyaana waggaatiin isin ga'e isiniin jedha akkasuma obboleettii tiyya madiinaa tan makkatu mukarramaa keessatti argamtu abbaa kee abbaa warraa kee wajjin baga ayyaana waggaatiin si ga'e isiin jedha ani ta akkana isiniin jettu kadiija abdurroo qawweetti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته warroonni baga ramadaana bara kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii tokkoon itti isinii geesse jechuun ni barbaadu isinuma qopheessitoota reediyoo nuuru hudaa ittaan sudhaan warra kiyyaanaa martii gandamuu lama arjoo keessatti kan argamaniif abbaa kiyya gunjaa roobalee haadha tiyya misraa amaanoo ayyadaa tiyya zaaraa asuraa obboleeyyan kiyya saadaa gunjaa abbuu gunjaa leencoo gunjaa weetti isin ga'e jedhanii ittaan sudhaan abbaa mana kiyya kabajamaaf jaalatamaa aanaa martii magaalaa nageellitti kan argamuuf maashoo bugittiin si ga'e jedhanii ittaan sudhaan obboleettii tiyya kabajamtuu jaalatamtuu tan magaalaa kuweet keessatti argamtuun amaanii gunjaa bagattii si ga'e jedhan ittaan sudhaan ajajaa tiyya kabajamtuu jaalatamtuu tan akkaan jaaladhu gannoo amaan bagattiin si ga'e jedhan tan magaalaa baarin keessatti argamtuuf ittaan sudhaan hiriyyaa abbaa mana kiyyaa nasraddiin huseen bagattiin si ga'e jedhan ittaan sudhaan kollo musliim ramadaanul kariim anta akkana isiniin jettu zamzam gunjaa dubaa irraa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن تمتع سجالة تمتوتا ميديا نور الهدى ميديا صورة قلبي مسلمة بغا والما نغه رمضان بركما أفريفي بركما في إبا أفريفي أفرتمي تقفا بغا والما نسنغه سنجاتي فردفتوتا نور الهدى ورين غري سميوتا في بلالوتا جرتي أرقمتني برمسا فرطا جرتان أستاذون كينيا في in barattoonni keenya amirtoonni keenya baga walumaan nu gahee isin jechaati keessattuu farehaa lammaffaan usumaan baga walumaan nu gahee ti ramadaanaa isin jechaati itti aansumoo doktor lawal islaam kan gaafif deebi achirratti carraa nu kennuu jiruuf isas hedduu galatoonfachuun barbaada insha allah warreen as jalatti argamtan guutumtin salaamtina kee oolne irraa sinaqa qabu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu
bismillah assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu warreen baga ramadaan isin gahe jechuun barbaadu duraan dursaa isinuma gaggeessitoota tv nuural hudaa baga rabbiin itti isin gahe akkasumallee ustaazota kenna qaroo ija kennaa baga rabbiin ittiin isin gahin jedha akkasuma maatii kan koo godina shawaa kaabaa aanaa wucaalee magaalaa qoxorii kan argamanii fi firoottan kiyya hundaanuyyuu baga isiniin gahin jedha akkasuma obboleettii tiyyaa kadija ahmad kuweetitti kan argamtu baga itti isin gahin jedha akkasuma maatii abbaa manaa koo mootii godina jimmaatti kan argaman obbolaansaa hunda waliinuyyuu baga rabbiin itti singeen jedha akkasuma abbaa mana kabajamaa fi jaallatamaa saudi arabiyaa makkatti kan argamu baga rabbiin itti singeen jedha akkasumallee amiirota jaarmaya sumayyaa fi bilaal hundaanuu baga itti singeen jedha akkasuma amiirota garee abi hureeraa nuurul islaam kaddamtoota diinii baga rabbiin itti isin ga'een jedha akkasumallee cufa musliim musliimtitti hundaan baga rabbiin itti isin ga'een jedha obboleettii keessan samiir ahmed saudi arabiyaa makka.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Sultaan Haji Kadir jedhama. Suudi Arabiyaa Riyaad irraa. Duraan dursee isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuura Hudaan jedhama bagatti jettan isinin jedhu barbaada Ramadaana baranaa kan bara eegalee isinii haa ta'u. Akkasuma immoo kan bagatti jettan jedhu barbaadee abbaa koo Sultaan Haji Kadir akkasuma immoo ummaatoo Zaara Abdulkariim kan biyyatti argaman jechuudha. Akkasuma immoo obboleeyyan koo dhiiraa fi dubaraatiin baga itti jettanii kan baranaa kan bara eegalee isinii haa ta'u. itti aansun immoo haadha warraatiyyaa kan akka lubbuutti jaaladhu sharaqa amaaniif kan biyya dubaayitti argamtu ramadaana barana bagatti geette jedhu barbaada kan baranaa kan bara eegalee isinii haa ta'u jedhu barbaada itti aansuudhaan ummata muslimaa addunyaarra jiran hundaan baga ramadaana baranaa itti geettan kan baranaa kan bara eegalee isinii haa ta'u jechuu barbaada. akkasuma immoo qopheessitoota raadiyoo nuurul hudaa kana galatooma jechuu barbaade.
أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبيرتوتا في لتمتوتا إنديسوتا ميديا نور الهدى baga rabbi jaa kabajamaa ji'a ramadaanaatiin isin gahee nama khayrii jee kanaaf waliinuu qoodatu rabbi nu haa taasisu jechaa itti aansee namni ani dhaamsa bagattii isin gahee dabarsuu fi barbaadu maatii kiyyaa dha abbaa kiyya obboleen kiyya maatii kiyya mara isaaniituu kan godina arsii bahaa aanaa diga dhuftiyyotti argamaniin baga ittiin isin gahe jechuu barbaada akkasuma itti aansee maatii soddaa kiyyaa kan godina arsii lixaa aanaa nageelleetti argamaniin baga rabbi ji'a ramadaanaa ji'a kabajamaa kanaan isin gahe jechuu barbaada akkasuma itti aansee haadha manaa tiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu kan akkaan isii jaaladhu ka isiileen akkaan na jaalattu kan taan dubaayii keessatti argamtu baga rabbi ittiin si gahee jechuu barbaada akkasuma muslimtoota addunyaa guutuu baga rabbi ittiin isin gahee jechuu barbaada an kan akkan isiniin jedhu sultaan xaahir saudi arabiyaa mantiqaa riyaa xaayifirra assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu abbaleeyyankii warroonni garee nur hundaa jalatti argamtan hunduun keessanuu baga rabbiin bara baraan nu gahee isiniin jedha obboleessa kiyya ahmad muhammad kan jedhamu saudi arabiyaa irraa magaalaa kamisitti kan argamu muusaa muhammad muusaa kan jedhamu itti deebisee kan magaalaa kamisitti kan argamu saudi arabiyaa baga rabbiin bara baraan nu gahee isiniin jedha ammas itti deebisee ilma beeraa kiyya san ahmad muusaa kan jedhamu baga rabbiin bara baraan walumaan nu ga'e isiniin jechaani siraaj muhammad muusaa aanaa arxumaa fursee ganda toofannaa irraa rabbiin bara baraan nu haa ga'u isin jedha buleenkii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hunduma musliimtota baga ramadaanaatiin isin gahe jedha an ergaa kana kan dabarfadhu amiina kadiir suuda arabiyaa irraa ergaa kana ummaatiyyaa addishunii fayyisoo godina arsii magaalaa boqojjii irraa obboleessa koo muktaar kadiir obboleettitoo boontoo kadiir hajjoo kadiir fi maatii isaanii guutuu fi firoottan kiyya hunda wajjin baga rabbiin ayyaana kanaan isin gahe jecha akkasuma abbaa manaa kan koo jaalatamaa fi kabajamaa rashaad abbee umar godina arsii aanaa shirka magaalaa xareetaa irraa maatii isaanii ummaa isaanii akkaan jaaladhu fi obboleewwan isaanii firoottan isaanii guutuu wajjin baga rabbiin ittiin isin gahe jecha hiriyaatotan akkaan jaaladhu mariyamaa badhoo suudi arabiyaa jidda irraa bagattiin si gahe isin jecha akkasuma firoottan koo kan ani maqaa hin dhoofne yeroo na hanqate hunduma keessaniin baga ittiin isin gahe hedduu gammadee hedduu isin jaaladha alhamdulillah bagatti waliin itti nu gahe.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtoota fi jaalatamtoota warri raadiyoo nuurul hudaa jalatti argamtan akkimni gaafayyaa keessanii baga rabbiin ramadaanan isiniin ga'e jechuu barbaada haadha fi abbaa kiyyallee aanaa fi haalii kiyyallee baga rabbiin ramadaanan ga'e akkasumas obboleessa kiyya nuura isaanii kan magaalaa adaamatti argamu baga rabbiin ittiin si ga'e ahmaddiin bayaan kan aanaa seeruu abbaasitti argamu baga rabbiin ittiin si ga'e muhammad xaahir kan aanaa balee gasgaaritti argamu baga rabbiin ittiin si ga'e abdurrahmaan taanii kan aanaa balee gasgaaritti argamu baga rabbiin ittiin si ga'e jechuu barbaada maqaan koo muhammad saanii su'uud arabiyaa magaalaa riyaad irraayi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboltii ramadaanaa bagaa rabbiin itti isiniin ga'e jechuu barbaada walirratti maqaan kiyya idris gammada waaqoo jedhama suud arabiyaa irraa namni an ittiin isin ga'e jechuun barbaachisa qabu irratti hojjettoota miidhaan hundaa mara keessanuu baga ittiin isin ga'e jedha maatii kan koo abbaa kootii haadha koo obboleewwan koo maraanuu baga ittiin isin ga'e jedha inni sadaffaa ustaad raayyaa abbaa macaatiin bagaa rabbiin ittiin isin ga'e jechuu barbaada akkasumas shee amiin ibrootiin daa'ii shee amiin ibrootiin baga rabbi itti isin ga'e jechuu barbaada inni afraffaa shee alii jimmaatiin baga rabbiin itti isin ga'e jechuu nan barbaada. barbaada.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu warra TV Nura Hudaa irratti argamtanu. Ani maqaan kiyyaa jaa tuqaa jaa bakka inni itti argamu Saawud Arabiyaa irraayi. Kanaafuu maatii koo hundumaaf hiriyoota koo hundaa fi bagara waggaa raamadaana waggaa kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii tokkoon isin ga'e naaf jedha isinis warri warra dabalataanis immoo hordoftoota TV Nuural Hudaa hundumaanuu baga rabbittiin isin gahe isiniin jedha isinis immoo keessattuu fariyaa nis hundumtinuuyyuu rabbiif jecha isin jaallanna isinis baarakallaa fi koo jazaakallaa kaayire baga rabbiin ittiin isin gahe hunduma keessanuuf naa jedha. jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii miidiyaa nuuran hudaa baga nagaan isin gahe kan jechuu barbaadu obboleewwan keenya jaarmaya sumayyoota bilaalotaa keessatti argaman hundaa fi isinuma qopheessitoota qophii sagantaa nuural hudaa fi hayyoottan jaarmaa keessatti argaman maraaf akkasuma obboleewwan tiyya girmaa diinii irratti wal barre hunda isaaniitiif obboleettii teenya amziyaa duwwaa irraa obboleettii teenya hawwii baareen irraa obboleettii teenya faaxumaa duwwaa irraa obboleettii teenya sumayyaa kuweetii irraa obboleewwan tiyya su'uudii jiran hundaaf tokko lama jedhee lakkaa'in fixu hunda isaaniitiif bakkeettiin isin gaheen jedha akkasumas maatii kiyya oromiyaa jiranuu fi abbaa manaa kiyya kan su'uudii jiranuu fi maatii isaanii hunda waliinuu bakkeettiin isin gaheen jedha.
salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota tv nuura hudaa baga ramadaanatiin isin gahe isiniin jira duraan dursa akkasumallee firoottan kiyya hundaa harmee koo bullee usmaan abbaa koo sheelii aman akkasumallee obboleettii koo raayisaa ahmad obboleessa koo abdurramaan sheelii akkasumallee obboleettii koo hindii sheelii akkasumallee ijoollee tiyya ziyaad kadiir bushaa kadiiroo fi firee kadiiroo akkasumallee warra isaa firaa fi aalii isaa hunda bakka ittiin isiniin ga'e jechuu barbaada akkasuma obboleessa isaa kamaal hamdaa haadha warra isaa ashaa usmaan akkasumallee hiriyaa tiyyata baay'ee jaaladhu aanaa martii keessatti argamti zeenoo haajoo fi makkoo akkasuma ollaa kiyya hundaa bakka ittiin isin ga'e jechuu barbaada isinillee hordoftoonni tv nuura hudaa carraa kana naa kennuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jira salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu jalqaba irratti kanan baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadu ummata addunyaa amantaa islaamaa hordofan kan guutuu addunyaa keessatti argaman akkasuma ammoo ummatoota muslimaa biyya keenyaa kan naannoo oromiyaatii fi guutummaa biyya itoophiyaatti argaman addatti ammoo ummata maayibaasii laajjootiin baga rabbiin ayyaana bara kanaatiin sooma bara kanaatiin isin gahe ittiin nu gahe kabara dhufuullee nagahan itti nu haa deebisuu jedha addatti immoo harmeetiyya abbaa koo obbo Abduljabbaar Karkooraa harmeetiyya Ruqiyyaa Huseenii fi maatii warra Karkooraa hundumaanuu baga rabbiin sooma bara kanaatiin isin gahe kabara dhufuullee itti isin haa deebisuu jedhaani hojjettoota raadiyoo fi TV Nuural Hudaa keessumattuu Fariyaa fi Usmaan Abdullatiifiin baga rabbiin sooma bara kanaatiin ittiin isin gahee nu maraatti haa deebisuu ka isinin jedhu an mubaarak abdijabbaar suudi arabiyaa irraa Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota beeknuma hundaa baga rabbii yeroo kanaa isin gaati maashaallah tabaaraka allah carraa nu kennu geessaniif hedduu galatooma maqaan koo naatu qaaqaa akkasuma biyyaan jiraadhu iraaqii magaalaa karbalaa akkasumas namni itti dhaammachuu barbaadu tokkoffaa irratti ummatoota musliimaa kaabaa fi kibba bahaa fi addunyaa kana jiraatan hundaa baga rabbiin gaheeni itti aansuudhaan ammoo abbaa fi haadha koo kabajamaa fi jaallatamaa godina arsii asallaa aanaa shirkaa abbaa koo kabajamaa fi jaallatamaa qaasoo ogee akkasumas abbaa manaa koo kabajamaa fi jaallatamaa kadiir birkoo godina arsii asallaa aanaa boqojjii baga rabbiin ittiin si gahee baga walumaanuu geenne rabbiin nagaaf rahmani rabbii si biraa jiraatu maashaallah tabaarakallah ramadaan mubaarak jedhamee jira ani maqaan koo naatu qaaqaa jedhama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hordoftoota nurra hudaa akkasumas qopheessitoota nurra hudaa baga rabbiin ji'a rahmataa isiniin geessiniin jecha akkasuma guutuu muslimaa addunyaa hundaa baga ji'a rahmataatiin isiniin ga'e jecha dhaamsa dabarfadha itti aansuudhaan haadha abbaa kiyya obboleeyyan kiyya guutuu godina baalee aanaa gaasaraatti argaman baga rabbiin ji'a rahmataatiin isiniin ga'e jecha dhaamsa dabarfadha. itti aansuudhaan obboleeyyan kiyyaa finfinneetti argaman nasruddiin sultaan taajuddiin sultaan baga rabbiin ji'a rahmataatiin isiniin ga'e jecha dhaamsa dabarfadha haniggaa jiru dohaa qaxarirraayii isiniin jecha.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالد شي أمانو هجي جرامة كويت الرا dursa ani baga ittiin isin gahe kan jechuun ni barbaadu dura isinuma qopheessitoota TV Nural Hudaa dhageeffattootaa fi qopheessitoota baga ittiin isin gahe jira. Kan biraa ammoo haadha kiyya Faaxuma Ahmadi akkasumas abbaa kiyya Sheemaan Hajjii fi obboleeyyan kiyya kan biyya keessaa shamaraa fi dhiiraan baga ittiin isin ga'e jira akkasumallee obboleeyyan kiyya warroota su'uud arabiyaa jiraatan abdurazaaqii fi kazaalif yamanu baga ittiin isin ga'e jira akkasumallee muslimaa muslimti hundaayyuu baga jara bultii ramadaanatiin isin ga'e hunduma keessanuu jechuun barbaada walumaa gala baga ittiin nu gahe waggarraa waggatti nama itti deebi'u rabbiin nu haa taasisu isiniin jira jazaakillah kheeran isinis carraa nuuf kennuu keessaniif.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلان نرسي ومن مسلمة مرتي وقربين سومنا ورحمة الله لبا وريف أفرتمي تقوتيني سنجي جتا اتان سودان وجتون راديو نور لبدا مرتي كيسن أقسمة هريوني كيا كبيا كيسا كبيا لا بقربين اتيني سنجي عن حسن البابية رياض الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا راديو نور الهدى بغى ربيني باتي رمضانا وقاكم تكون دبا فريب أفرتمي تكون سنغه ما شاء الله تبارك الله إيه كانن بغت سنغه جاتشو بربادو أباكو yusufiif baadiraatiif haadha koo hindii yusufiif obboleessa koo ridaa yusufiif akkasuma ummata amantii musliimaa hundaaf baga rabbiin ayyaana waggaa ramadaanaatiin isin gahee jechuun barbaada akkasuma godinyaa kan koo kan biyya suudi arabiyaatti argamu haafis kaliifaatiif abaadira baadiraatiif sultaana ahmadiif akkasuma godinyaa kan koo kan na dhagaan kan na dhagahin mara baga rabbiin ayyaana waggaatiin isin ga'ee jechuun barbaada kan akkana isiniin jedhu obboleessa keessan abdoo yusuuf suudi arabiyaa magaalaa faral baateen irraa أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان bismillah asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota raadiyoo nuural hudaa carraa kana naalatu keessaniif hedduu tahe galatooma maqaan kiyya kadiijaa muhammad jedhama dhalattuu godin arsii aanaa sirkaa gandeellaa xareetaa keessatti dhaladhe akkasumas kan jechuu barbaade harmeetiyya misraashi ahmed obboleessa koo nasru muhammadii fi akkasumas ibraahim muhammad abbaa koo muhammad juneediitiif baga ramadaanatiin isin ga'e jecha akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa hunda isaaniitiifu baga rabbiin ji'a kabajamaa kanaan isin ga'e isiniin jecha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Namni baga sooma bara kanaatti isin ga'e jechuu barbaadu jalqaba qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Itti aansee haalii fi firoottan kiyya warroota biyyaa fi biyya alaa keessa argaman akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa guutuu addunyaarra jiranii fi warroota nabii kaniif nan beekne hundaanuu bagatti isin ga'e ramadaana kheerii isiniif ta'u jechuu barbaada. Itti aansee rabbiin dhibee kanaaf dawaa nuu haa fiduu. dhaamsi kiyya ammoo of eeggannoo cimsaadha dhibeen kun dhibee hamaadha rabbi nurraa haa kaasuu du'aa'ii nuuf hin dagatinaa akka rabbiin dhibee kana nurraa kaasu ammoo du'aa'ii cimsaadha dhaamsi kiyya har'aa kana jabaachuu qabnaa bakka jirru hunda waan beeknu irraa wal barsiifsuu qabna akkaataa of eeggannoo dhibee kanaa jechuu barbaada dhaamsi kiyya kana akka dhaamsa kana isiniif erge ammoo buleettii teessan kadijaa loloo suuda rabiyyaa irraayi.
bismillah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jalqaba irratti ummata musliimaa addunyaa irra jirtan hunduma keessanuu baga rabbiin ramadaanaati isin ga'e ramadaan mubaarak itti aansuudhaan abbaa koo kabajamoo jaalatamoo teessaa currisoo harmee too kabajamtuu jaalatamtuu basaa usee abbaa manaa koo kabajamoo jaalatamoo abdallaa ilimoo akkasuma harmee abbaa manaa kootii abbaa abbaa manaa kootii fi obboleeyyan koo hunduma keessaniyyuu obboleettii too tan akkaan jaaladhu aadde misiraa teessaa obboleessa koo akkaan jaaladhu barsiisaanii koo teessaa fi akkasuma abdiisaa teessaa bashaadduu teessaa hunduma keessanuu baga rabbiin jala bultii ramadaanaatti isin ga'e akkasuma obboleeyya abbaa manaa kootii hunduma keessanuu baga rabbiin jala bultii ramadaanaatti isin ga'e ani kan akkana isiniin jedhaa jiru obboleettii keessanii yookaan namucatti keessanii سميرة تسا ترسو كويتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشماء كفوني بلوان مسلمة هند كيسانو كان الدنيا أغيرتن هند كيسانو بقى اتين سنين جه جتشود أم برباد أكسما أن كانين جلاتو مكة المكرمة مكان كوس ودي حسين همشو جرام كانين بقى اتين سنين جه جتشوني بربادو هذا أباكي يا حسيني همشو في عد أمتي يا زمزم علي أكسما أمتوتا أنا كنا قوتو أمة مسلمة الدنيا قبائر هندانو بقى اتين سنين جه جتشون برباد أنيس dhalataa arsii jajuu magaalaa arbooyyee ummata muslimaa hundaanuu baga itti isiniin gahe jechuun barbaada isinis hordoftoota yookaan immoo qopheessitoota nural hudaa qophii dhaamsa dabarfadhaa qopheessitan hundaanuu baga itti isiniin gahe isinii jechuun barbaada jiraadhaa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota sagantaa raadiyoo fi TV Nuural Hudaa. Carraa kana nu kennu keessaniif hedduu galatooma isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ergaa baga rabbiin baatii ramadaanatiin isin ga'e jechuun ka barbaadu jalqabarra isinummaa qopheessitoota sagantaa kanaatiin baga rabbiin isiniin ga'e jedha. Itti aansuudhaan maatii kiyya godina Arsii aanaa Ixoosaa magaalaa Itaayyaatti ka argamaniif akkasuma obboleettii kiyya Dubaayitti ka argamtu Faaxumaa Faqootiif akkasuma achuma Dubaayitti ka argamtu Aasiyaaf durbittii kiyya biyya Faaxumaa Faaxumaa Leenjoo magaalaa Jiddaatti argamtuuf akkasuma Aaliyaa Mahammad magaalaa Dammaamitti argamtuu fi hawaasa Musliimaa addunyaa guutuu jiran hundaanuu baga ittiin isin ga'e jechuu ni barbaada kana isiniin jedhu Aayyoo Amaan Riyaadirraa.
Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. ميديا نور الهدى ما شاء الله تبارك الله رب سنرى حاجالته عباخي عبد الله عمد جوجيتي في حادتي حاوى عثمان ابراهيم بكم جرمت بقيتي نسنجي جلبلتي دي رمضاناتي عبا مناخي يا جعفر محمدين اللي كسم بقيتي نسجي يعني سكن سنجدت امسي عبد الله مقالة سعودي عربية مقالة رياض assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu akkami obboleen kee jaalatamuuf kabajamoo qopheessitoota qophii reediyoo nuural hudaa fayyaadha alhamdulillah galata rabbi baga rabbiin ji'a ramadaanaa ji'a araarama ji'a gammachuu ji'a milkii kanaan nu eegee asumaan ramadaan kariim isiniin jechuu barbaada mara keessanu ittiin aansee dabalataan haadha abbaa kiyya obboleen kiyya kan oromiyatti argaman maraafu ramadaan kariim jechuu barbaada obboleeyyan diin islaamaa gareelee biiftuu islaamaa akkasuma alhayaat akkasuma oomishtoota dibiyya reediyoo fankim garee reediyoo fankim obboleen kiyya maraa kan achi keessatti wal barree karaa diinii irratti wal barree hunda isaaniitiinu ramadaan kariim asumaan sagalee kanaan akka dhaamsa itti naaf geessan dabarfachuu barbaada mara keessaniifuu ji'a gammachuu ji'a milkii ji'a araarama ji'a ta'ubbaa ji'a masjidni rabbii taraawii nuuf banamu ji'a beetii rabbii keessa nuuf banamtu ji'a dhukkubni kun abaarsii dhukkubaa kun nurraatti ka'u rabbi nuuf haa taasisuu isiniin jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu jazaakumullaa khayran anis kan irraa isinii dabarsaa jiru saudi arabiyaa alqasiim maqaan kiyyas nuuraddiin musee xaahir jedhama waan qophii kana nu qopheessanii yeroo nuu kennitaniif yeroo nuu laachuu keessaniif baay'ee takka galatoomaa جزاكم الله خير أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota Nuura Alhudaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaan akkam baga jiraattan baga rabbiin isin jiraachisee yeroo kanaan isin gahe isiniinuu baga gaheen isiniin ji'a jala bultii ayyaana ramadaana kana baga rabbiin ittiin isin gahe ammallee waggaa guutuu rabbiin ittiin isin haa deebisu dhaamsa akka gahuu ni barbaadu warra kiyya samiiraa turee kan jedhamtu akkasuma obboleewwan kiyya warra biyya jiruu fi biyya alaa jiru hunda isaaniitu baga rabbiin waggaa guutuu itti isin deebise isiniin jedha akkasumallee obboleewwan keenya warroota jarmanii sumayyootaa fi bilaalota magaalota keessa waliin jiru ka biyya keessa ta'e ka biyya alaa hunda isaaniitu baga rabbiin ittiin isin gahe ka isiniin jedhu obboleessa keessaan umar haaji kulleetii biyya saquuda arabiyaa magaalaa riyaad irraahi waggaa guutuu rabbiin ittiin haa deebisu baga ittiin isin gahe isiniin jedha hunda keessanuu barri kunillee bara milkii nu maraaf haa ta'u bara umrii dheerinaa ka riskii bal'inaa nu maraaf haa ta'u kan waan mara keessa siifatanuuf haa ta'u bara rakkoon kunis keessanurraa ol deebi'u rabbiin haa taasisu rabbiin dhibee kanallee dawaa ittiin nuuf haa buusu jizaakumullahu وكده السلام عليكم ورحمة الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee qopheessitoota raadiyoo Nuura Dudaa Ramadaan Mubaarak baga ittiin isin gahe warra baranaa warra barree gareen waa taasisu itti aansee harmee tiyya tan arsii baatti argamtuuf saadiyaa caffaa qabatoo baga ittiin isin gahe naa jedha. Akkasumas abba guddaa kiyya kan magaalaa daamatti argamuuf obbo Muktaar Usmaaniif baga ittiin isin gahe naa jedhaan akkasumas musliimota cufaan obboleewwan kiyya firoottaniif ahliiwwan kiyya cufaanuu baga ittiin isin gahe naa jedhaanii inshaallah warra ramadaana kanas soomee rabbiin irraa qeebaluu nuuf haa taasisu kan dhaamsa dabarfataa jirtu misraa maamma usmaan bahriinirraa salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaikum warahmatullahi ta'aalaa barakaatu akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtootaa fi hojjettoota raadiyoo nuural hudaa bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbi isin bira haa jiraatu ergaa baga ittiin isin ga'e nuu kennu carraa kana nuu kennuu keessaniif hedduu galatooma duraan dursee namni ani baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadu obboleessa kiyya abdulqaadir kadeer kan saudi arabiyaatti argamu ittan suudhaanii ummata musliimaa hunda guutuu addunyaarra jiru baga jala bultee ramadaanaatiin ittiin isin ga'e jechuu barbaada akkasumas hojjettootaa fi daayirektara miidiyaa nuural hudaatiin baga ittiin isin ga'e ramadaan mubaarak jechuun barbaada akkasuma warroota na beekaniif obboleewwan musliimaa kulli guutuu addunyaatti argaman hundaan baga ittiin isin ga'e ramadaan mubaarak rabbiin ji'a kabajaa kana ji'a keessa milkoomnu rabbiin haa taasisu isiniin jecha an obboleessa keessan awwat kurree suuda arabiyaarra.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota dhaggeeffatoota raadiyoo nuura hudaa akkasumas qopheessitoota raadiyoo nuura hudaa baga rabbiin ji'a kabajamaa soomaa kan waggaa kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii tokkoffaa kan asiin jechaa godina addaa walloo magaalaa sanbatee ganda qilee guddatti kan argaman abbaa kee aliyoo mahammed mareetiif haadha kee biiftuu aliyaan boorsatiin baga rabbiin ittiin isiniin gahe jechuun barbaada firootaan kiyyaa fi eessummaan kiyya obboleeyyan kiyya hiriyootaan kiyya kan biyya adda addaa keessatti argamtan baga rabbiin soomaa kan waggaa dhibba afurii fi afurtamii tokkoffaa kan asiin gee jechaa ani hasoona aliyoo mahammed umaree walloo magaalaa sanbatee ganda qilee guddatti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخا بجمتوتا في جالة تمتوتا قبستوتا قبيتانا قبيتانا قبستانين وفيرو كيساني في الدو جالتهم جزاك الله خيرا سنين جتات جانسون أنا مكانك فردوسي محمد أبو بكر برت جرمي سميوتا في بلالوتا كل جدا وفي أحكاماتي آه إتكأن سودان هذا أباكي يا وبليوينكي يا ollaa fi ahnaa aalii kiyya firoottan kiyya muslimtoota hunda kan biyya keessanii fi kan biyya alaa jiran warreen afaan kiyya kana dhaga'uu danda'an hundaanuu bagaa ji'a ulfaataa ji'a kabajamaa ji'a ramadaanaa kanaan isiniin gahee nama soomee galmaan gahu nama soomee soomni isaa irraa balamu rabbiin nu hunda kennaa isiniin haa taasisu jecha bakka jirtanitti rabbiin dhibee zamanaa koronaa vaayirasii jalaa isin haa baasu rabbiin nama soomee sooma keessan galmaan gahe galma gahe isiniin jedhu rabbiin anaa fi isinillee haa taasisu bakka jirtanitti as السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالا تمتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا منتي مسلمة هندي كيسان ee baga rabbiin ji'a kabajaa ji'a ramadaanatti isiniin geessiniin jechuu barbaada kanatti aansuudhaan qopheessitoonni nuural hudaa hundi keessan baga rabbiin ji'a kabajamaa ji'a ramadaanatti isin geessiniin jedha akkasuma firoottan kiyyaa fi warri kiyya hundi keessan baga rabbiin ji'a kabajamaa kanarraan isin gaheesniin jedha akkasuma obboleewwan kiyyaa kadiriif kamaal indirisiif jamaal dhimma beetiif faatiyyuu anawaariif umar akkasuma khaalidiif amsa baga rabbiin ittiin isin gaheesniin jedha warra baranaa warra bara hedduu rabbiin nu haa taasisu akkasuma hiriyoottan kiyya warri biyya keessa warri su'uudii keessa hundi keessan baga rabbiin ittiin isin gaheesniin jechuu barbaada ani obboleetti teessan zubeedha. rabbiin immoo dhukkuba koronaa kana nurraa fageessee jannata walitti nu haa fuudhu isiniin jedha assalaamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baga rabbiin jala bultii Ramadaanaatiin isin ga'e kan jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa itti aansuudhaan haadhaaf abbaa koo magaalaa Arsii Nageellee ganda Turgee Gaalloo keessatti argaman ummiitu kabajamtuu Eedaatuu Batuulaa abbaa koo kabajamaa Nageessoo Garituu obboleessa koo isaan biratti argamu gammadee Nageessootiin ramadaan kareem kan malkee kan nasiree siniifaa ta'uu jedhaani kanatti aansuudhaan obboleewwan koo magaalaa shashamanneef hawaasa keessatti argaman abbii nageessoo dhaqqabii nageessoo soofiyaa nageessoo gannat nageessoo caalee nageessoo hunduma keessanuu maatii keessan waliin bagatti geettanii siniin jedha obboleetti koo magaalaa leephis Anaarsi Nageelee keessatti kan argamtu maatii kee waliin bagatti geette jedhaani. Ilmaan ishee magaalaa Heshamannee keessatti argaman wandii waaqoo akkasuma mushurree waaqoo bagatti geettanii isiniin jenna. Abbeerota koo magaalaa Nageelee keessatti kan argaman hundaaf Caalaa ji'a hunda atsiya qurana rabbiitu nuu filee. جاء رمضان
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtanii qopheessitoonni fi hordoftoonni miidiyaa kanaa bakka isin jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa haa jiraatu. Rabbiin akkasuma dhukkuba ammaa kana jalallee nagaa fi fayyaa isin haa baatu isiniin jecha. Namni hin baggettiin isin gahe jechuun fi dhufeetiin jedhe isinuma qopheessitoota miidiyaa kanaati. Jalqaba irratti Doktara Sheekh Ateenya kabajamoo fi jaallatamoo Doktara Laawul Islaam baggettiin isin gahe isiniin jedha. Itti aansuun Abbaas Minaal Islaam baga rabbiin ittiin isin gahe isiniin jedha. Akkasuma Aboo Bilaal baga rabbiin ittiin isin isin geessiniin jedha akkasuma usmaan abdulatiif baga rabbiin ittiin isin geessiniin jedha akkasuma obboleettii teennaa kabajamtuu fi jaalatamtuutan taate farahaa adam baga rabbiin ittiin isin geessiniin jedha akkasuma obboleessa keenya abdunaasar tofaa baga rabbiin ittiin isin geessiniin jedha akkasuma abu abdallaa yeroo faddaan jalaa kotanii turanii baga rabbiin ittiin isin ga'e isaaniin jedha akkasuma qopheessitoota diraamee kan tanillee baga rabbiin ittiin isin geessiniin jedha hunduma keessaniinuyyuu anita akkana isiniin jettu obboleettii teessan tahaa gaariin isin hordoftuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد جمال الكويت الراء بقى أمة مسلمة هم تان صوم رمضان في جرا أقسم ماتي كيا كان دسولة اللي تكا أرجمان نموت عن بيكو في كان بين هم داف بقى ربي سنين تجاي جرا ماتي هي غا باقي في عادتي يلي ربي بقى سنين تجاي خجرا في بركة خا نجاها ربي نواقدو ان شاء الله دي خلنا لي رب امه مسلمه خلنا لي ربي نها قبو ان شاء الله هم دايو صلاه خلنا لي ربي بقتو كد بني صلاه ربي نها يسوع اسم جدا جدا دا فيا نو تا ور راديو نو رد الله بك ربي اسم جاي هم دك يسني اسم جدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا حيوتا قبستوتا نور الهدى آه، أولا آه، نمني أني بقى إتين إسين جايباتي رمضان جتشو بربادو إسينو موروتا قبستوتا نور الهدى يوكاهو ميديا نور الهدى آه، دبلتان أكسما حيوتا أستاذوتا كينيا كجارميا سميوتا بلالوتا كيستي أرقمني في أكسما أبوليوان كيا كادم mandiinii koreewwan waliigalaa jaarmiyaa sumayyootaa bilaalotaa baga rabbiin baatii ramadaanaatiin isin gahee kabaranaa kabara dhuftuu rabbiin isinaa taasisu akkasuma amiirran garee aqiidaa islaamaa fi obboleettii xiyya rahmaa dubaairraa akkasuma obboleettii xiyya aanshuu dubaairraa akkasuma warroota biyyaallee maqaa isaanii waamuuf yeroo waan hin geenyeef baga rabbiin ittiin isin gahee jedha.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nasriyaa Abdullaa Dhamaa Suudi Arabiyaarra namni bagaan ittiin siinqee jechuu barbaadu dura isinuma qopheessitoota raadiyoo Nooraa Alhudaa hunda keessan baga ittiin siinqee Ramadaan Mubaarak isiniin jedha. Ittaansuudhaan harmeetii godina Arsee lixaate argamtu Xayyibaa Abdulqaadirii fi abbaa kiyya Abdallaa Aadamii fi akkasumas adeera kiyya Bariisoo Aadam baga ittiin siinqee jedhaanii akkasumas obboleeyyan xiyyaa fi ahlii kiyya hundaanuu agar ramadaanan isin gahee ramadaan mubaarak ramadaana kheerii ka barakaa ka fayyaa isiniif haa ta'u inshaa allah assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baga rabbiin soomana bara lanaa bara kuma tokko dhibba afurii fi afurtamii tokkoffaadhaan isinuma hunda gaa'atteen jechuu barbaada akkasuma illee ummattoota guutuu addunyaa irratti argamtan hundaaniyyuu ummattoota islaamaa hundaan baga rabbiin soomana bara lanaatti isin gaate kan dhufuun illee nu haa gaatun jedha Firootaan kiyya kan godina Jimmaa Naasigimo ganda gawaa keessatti argamanuu fi akkasumallee obboleewwan kiyya kan sooshaal miidiyaa irratti wajjiniin jiraataa turre hunda keessaniyyuu baga rabbiin sooma bara lanaatiin isin gaate keessattuu kan jaarmiyaas mayyootaa bilaalotaa kan garee abii huriiraa keessatti amiirran taane yeroo hunda wajjiniin tajaajilaa turre an obboleessi keessan maashar baga rabbiin soomana bara lanaatiin nu gaate warras khayrii guutuu ji'a ramadaan argatu nu haa taasisu akkasumallee koreewwan barnootaa yeroo hunda ifaajee guddaa wajjiniin godhaa turre hunda keenyayyuu baga rabbiin sooma bara lanaatiin nu gaate akkasumallee obboleessa kiyya suntaal akkasumallee obboleessa kiyya jamaal obboleeyyan kiyya shamaraa hunda keessaniin iyyuu baga rabbiin sooma bara lanaatiin nu gaate isiniin jedha an obboleessi kiyya ammaa.
أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان Asalaamu alaikum warahmatullahi ta'aalaa wabarakaatu obboleeyyan keenya qopheessitoota raadiyoo Nuurol Hudaadha. Isinuma duraan dursee baga rabbiin ittiin isin gahe. Baga rabbiin ittiin isin gahe. Baga rabbiin khayrii. khayrii dhumaan qabne tanaan nu gahe alxamdulillaahi rabbilaalamiin obboleeyyan kiyya ahlii kiyya haadholee kiyya hunda isaanii bakka jiranitti rabbiin eh, baga ittiin isin gahee jechuunidhan barbaada ani maqaan koo abduu arbeen jedhamaa ah, akka biyya wallootti yaa warreen qopheessitoota raadiyoo nuurol hudaadha yaa ifaajee keenya rabbiin rabbiin baaburrayyaaniin isiniif haa filu rabbiin jannata firdoos ol aalaa ol aantuu san isiniif haa filu hukumii shari'aattiin amma isin nu barsiisaa jirtan hukumii shari'aa nu barsiisaa jirtan tana rabbiin hukumii tanaan nu haa bushisiisu olumaa keenya inshaa allah yaa rabbi
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو كبجمتوتا في جلتمتوتا قبستوتا راديو نور الهدى في ولماوتا كينيا هندي كيسن بقى رمضان السنجه اتان سودان على كوفا باكو أرمي هتكن أرجمن أباكو عبد الله أبقادري في على كو أوا أمدو baga ramadaana qabaatiin isin ga'e akkasumas obboleewwan koo fi firoottan koo baga rabbii ramadaana qabaatiin isin ga'e ramadaan mubaarak anaa kubura abdallaa sa'uud arabiyaa riyaad irraa
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qopheessota qophii raadiyoon warra nagaa fi raaxmana rabii bakkuma jirtanitti isin bira haasa'u isiniin jecha obbolitee fariyaa adama obboleessi keenna usmaan abdullatiif wallaahi rabbi jechaan isin jaaladhaan kan isin jaaladhu yaalaa caalchisee rabbiin isin haa jaalachisu obboleettii teenna fariyaa adam qaalii tan akka teetitan rabbiin nuuf haa heddummeessu maqaan kiyya zaatu qaamaa jedhama kan jiraadhu magaalaa dubaay ramadaan mubaarak kan jechuun barbaadu duraan dursa isin qopheessota qophii raadiyoo nuurol hudaatiif akkasumas ummaatii misraa adamiif akkasumas abbaa manaa kiyya kan akkaan jaaladhu zaakir hasaniif akkasumas ilma adeera kiyya kan dubaayitti argamu abu anas maatii isaa waliin akkasumas obboleeyyan kiyya hafan hundumaaf obboleessa abbaa manaa kootitiif kan hararitti argamu gabii hasan maatii isaa waliin umar hasan maatii isaa waliin akkasumas hiriyoottan koo kan na jaalatanii fi kan na jaaladhu hundumaaf ramadaa mubaarak warra baranaa warra bara hedduu rabbiin nuun haa jedhu inshaallah Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Muhammad Ahmad jedhama biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa irraa warroon an argaa dabarsuu fi barbaadu godina Arsii aanaa gunaa ganda taraama Ulluuqqoo irratti kan argaman abbaa kiyya obbo Ahmad Kabiir Muhammad Harmeetii yaada Safiyyaa Jisheeqaa akkasumas obboleessa kiyya Abdulmaaliq Ahmad Muktaar Ahmad akkasumas Makiyya Ahmad Ashaa Ahmadii fi warroota irraa hafan hundaan baga jalbultii Ramadaanatiin isiniin ga'e jechuu barbaada. Akkasumas hiriyoottan kiyyaan baga jalbultii ayyaana kanaatiin Ramadaana kanaatiin isiniin ga'e jechuu barbaada. Akkasumas hiriyyaa kiyya magaalaa Nageellee irratti kan argamu kan akkaan jaaladhu tamam jeelotiin baga siin ga'ee ka warra baranaa warra bara dhufuu rabbi siinaa jechuu jechuun barbaada akkasumas eessuma kiyya obbo Hajji Yaajisheeqaa magaalaa Abbaa Jamaatitti kan argamu beetasab maatii isaa waliin baga siin ga'ee jechuun barbaada akkasumas ummatoota muslimaa hundaan baga isiniin ga'ee isiniin jedha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa lola fuudhaa duraan dursee baga rabbiin ayyaana kanatti isin ga'e isiniin jedha. Akkasumallee immoo dhaadhaa sababduu qabaaf dhaamsa kana obboleessi tokko qabaa obboleessi kun haga biyyaa bahe gara amata kudhanii olii lakkaa'ee jira. Amata kudhanii olii kanatti takka biyya bilbilee hin beeku eessa akka jiru hin beeknu kan biyyaa bahe yeroo akkasuma bara kuma lamaa fi kana diidama kana keessa yeroo takkatti bilbilee hin beeku eessa akka jiru hin beeku hin jiru Kanaafuu nuti bakka haamnoo keessattuu maatiin hedduu yaadoo guddaa keessa jira. Sabbaruu hin dandeenye yeroo hunda gaafii mataa keessa ta'eetiin bakka akkanatti yaadan miidhamanii. Kanaafuu dhaamsi an qabu gama miidiyaa nama hundaatiin sagalee keessan kan akka biraan naageettanii akka inni illee gama maatii ofii akka deebi'u harmeetii illee akka hiirarraafne akka nagahan gama maatii keetti akka galtu akkana jettaniin barbaada. Maqaan isaallee Arabuu Baambuu Abdallaa jedhama. Anis maqaan koo Hussein Baamuudha Abdallaa jedhama. Dhaamsa kana ittiin naagahaa isin jechuun barbaada garatooma.
أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماتي والراديو نور الهدى هندان بقى جراتني بقى ربين دبر فتيه جبر كاجي رمضان بركم تكو في دبا فري ففرتمي تكفى اتين سنين جهي جتشو بربادة تان سودان غازي تيسيتو تراديو نور الهدى بقى ربين جبر كاكنا سنين جهي جتشو بربادة تان سودان علماء تتينا ورا تجاجل راديو نور الهدى رتنوف وراجران كيساهو دكتور رواو الإسلام بقى ربين جا بركة كان إسن جه جتشو بربادة إتان سودان بلين تيا تنبية سود عربية مقالة رياض كيسة أرقمن علي عبد الرحمن علي محمد مزين حسن كدير باتري مختار ولي بقى ربين جا كان إسن جه جتشو بربادة دمرتي أمة مسلمة هندان بقى ربين جا بركة جا ملكي كان إسن جه رمضان مبارك كم برنا كم برحجري إسن جتشو بربادة ani kan akkana jedhee isin jedhaame obboleessa keessan abduljawaad muktaar saudi arabiyaa magaalaa riyaadirra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكان كو سادية محمد سعود العربية رياض الرح نمون رمضان سنين جيجي ربات اسم قبل صوت راديو نور الهدى سنين بغربين التسنين جيجي ربات أكسمس جارسه كبجمو في جالته كان كان جالته وبتمان عبد الله بغربين رمضان سنين جيجي ربات أكسمس أباكو محمد محمد هاجو مريبس أكسمس هارقو قنو شوبلوتيبس أكسمس أوبوليس سكون أبو بكر محمد كمال محمد خالد محمد مختار محمد عبد المدين محمد مؤس محمد بقرب رمضان سنين جورا بعد أبوليتيكو رابعة محمد خديجة محمد عائشة محمد رحمة محمد آم محمد أمينة محمد دوائرة أكسمس رادية محمد شمسة محمد أكسمس إيه hiriyaa tuutakkaan jala dhushaggaa johar akkasumas abdiraa kubaga rabbi ramadaan asiin geejjechuu rawaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دران درسي قنين بقت كيسن سنجتشو ربادو اسن مقبي ستوتا قبي راديو نور الهدى همدانو بقت سنجي أقسم ما سري سالا فباقي حنين أرميا بها غارم لتا أنا قلت ترجمان أباقي يطاير محمدي في حالتي يسفيا سانتي في أقسم سار من خيا يالتم تبقى بجمتو آفيا زراجي في أقسم المخيا في أبليك يهمدانو بقت سنجي جتشو بربادا أقسم ما سني في أبليك يخنين تودر darbetti argaman obbo Rizqii Najaas Taayirii fi akkasumas Adeera Khiyyaa Abduu Ahmadii fi akkasumas Saayib Khiyyaa Qaalii Aliyyi Munzirii fi akkasumas obbo Leengi Khiyyaa kanneen nabii hundaaf kanneen hin beekne hundaaf hundumaa isaaniitu uummata muslimaa hundaan baay'eetti isiniin ga'e warra baranaa kabaree dura bisinaa taayisu akkasumas gaa dhukkubalaa dhukkubaa kanarra lee rabbi najaa isinaa baasu jajjabaadhaa dawaa jajjabaadhaa akka isiniin jedhu obbo Leessa Keessan Abdallaa Taayir Maamas Saudi Arabiyaadhaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا بجالتمتوتا قبيسيتوتا راديو نور الهدى duraan dursee baga isin geessan jechuu barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo nooral hudhaa ramadaan mubaarak isiniin jecha itti aansuudhaan maatii kan koo haadhaa fi abbaa koo akkasuma maatii koo hundaanuu baga rabbiin itti isin gahee ramadaan mubaarak kan jedhuun godina arsii lixaa aanaa qofalee keessattii fi akkasuma maatii kan koo godina arsii lixaa aanaa qoree keessatti kan argaman baga rabbiin ramadaana kana itti isin ga'ee isiniin jechuu barbaada itti aansuudhaan kabajamaa fi jaalatamaa abbaa manaa koo awwal ayyaanoo baga rabbiin ramadaana kanaan si ga'ee jechuu nan barbaada asumaan rabbiin kanaan si ga'ee kan waggaallee ittiin isnaa ga'uu jecha akkasuma dhaggeeffattoonni raadiyoo nooral hudhaa hunda keessanuu baga rabbii itti isin gahee kan waggaallee rabbii itti isin haga'u jechuun barbaada maqaan koo maatu qa'aan jedhama assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhaamsi keessan kutaa lammaffaan kan fakkaataa dhaamsii isan nutti ergatan ka daqiiqaa tokko hin caalle cufayyuu dhiyeessinee jirra akkasumas ka sa'a jedhametti ergame ka sa'a sadii haga sa'a sadii foolakkaa keessatti ergame cufayyuu dhiyeessinee jirra dhaamsi dogoggoraan osoo hin dhiyaatiin hafeef dhiifame san gaafachaa inshaallahu ta'ala sagantaa keenya guyyaa har'aa sumirra goolabna haga sagantaa keenya biraatti walitti gaddeebinutti naga rabbii keessa nu jiraadhaa jiru qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa kiraa cuf argadhaa horaa bulaa deebanaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان خير نفتسيسي إبادة رتاتي من جيسي ونمت رأتو في نتيسي الرابوريس ربين من كيسي والرجريس هندو ما سماتو بدئيرنا وراف كساتو إدهندت وراسي صداتو يا ربي كي نفكني وانساتو